mandanye kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington ndetse mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri ya cumi n'umunani muri kumwe na joy diane n'ahazo indongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze twatangiye dusaba amahema kugira batwubakire inzu zacu kuko imvura igiye kugwa ibintu byacu byoza binyagirwa duca turagenda ku bijyanye n'ifungurwa ingene dufungura hano mu nkambi dusaba ko botwongereza ifungurwa
uyu ni faustin nibizi avugira impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya rusenda ari muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aha adondagura ivyo babariye umuyobozi ashinzwe impunzi z'abarundi muri hcr ku rwego rw'akarere ka afurika y'uburasirazuba iyo nkuru co kimwe niyerekeye iyo umushingamateka atavuga rumwe na leta ya uganda yashitse mu gihugu bobi wine inyuma y'uko yari amaze iminsi yivuriza hamwe leta z'ubumwe za amerika turazigarukako handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko mbanze ndababwire muri make ko sekreteri wa leta z'ubumwe za amerika mike pompeo yashimye ingingo yafashwe n'indongozi ya korea ya ruguru kim jong un mu nama yamuhuje na mugenzi we ya korea y'epfo muri ino ndwi muri iyo nama korea ya ruguru yatangaje ko ishobora gusambura aho ihungurira ibirwanisho ruhonyanganda mu gihe leta z'ubumwe za amerika nayo yofata ingingo ziherekeza amasezerano yashitsweko hagati y'abakuru b'ibihugu vya korea zompi pompeo yatangaje ejo kwa gatatu ko yatumiye mushikiranganje wa korea ya ruguru w'imigenderanire n'ayandi makungu ri yong ho ngo babonanire new york mu ndwi iza mu nama ya bose y'ishamwe mpuzamakungu onu uyu mubonano w'iminsi itatu warangiye kim na perezida wa korea y'ubumanuko bemeranije ko korea ya ruguru yemeye kugara ikibanza kiri iyong byong no guhagarika ikindi kibanza kigeragerezwamo misile bihagarikiwe n'abahinga mpuzamakungu abategetsi babiri bemeranije kandi ko kim azogendera korea y'epfo imbere y'uko umwaka urangira akazoba abaye umukuru w'igihugu wa mbere wa korea ya ruguru agendeye umurwa mukuru wa korea y'epfo kuva ivyo bihugu bitandukanye mu ntambara ya korea yabaye mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu gushika mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu na gatatu ku mugabane wa afurika no mu karere k'ibiyaga binini abategetsi b'urwego rw'igihugu rujeje gutunganya amatora muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ejo kuwa gatatu barasohoye urutonde rw'abakandida bemerewe mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa cumi na kabiri no mwaka matavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeye bemerewe harimwo felix tshisekedi na vital kamere uwundi ni emmanuel ramazani shadari yahoze ari umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ashigikiwe na perezida joseph kabila abakuwemwo bijunja mu abatavuga rumwe n'ubutegetsi ni nka jean pierre bemba na moise katumbi ivyatumye haba imyiyerekano ku ruhande rw'abanywanyi babo baba bashigikiye igihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo cahoze eh, citwa zayire ntikirigera kibona ukubisikanya mu mahoro mu kibanza c'umukuru w'igihugu kuva kironka intayo yo kwikukira mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu leta ya somaliya ishikiriza ko yiteguye kurungika abasirikare muri sudani y'umanuko gufasha mu bijanye n'umutekano no gutsimbataza amahoro ivyo bishikirijwe haheze iminsi ishamwe rihurikiyemwo ibihugu bigize umuryango w'iterambere ry'ibihugu vyo muri afurika y'ubuseruko igad rivuze ko ibihugu nka somaliya uganda sudan na jibuti vyemerewe kuja gufashanya n'umurwi w'abasirikare ba sudani y'umanuko kubungabunga amahoro ivyo ni mu gihe kandi hari abibaza nimba leta ya somaliya izobishobora kandi nayo igihanzwe n'umuhari w'iterabwoba wa al shabab icegera c'umushikiranganje wa somaliya ajejwe inyigisho abirahim jabir yavuze ko igihugu ciwe citeguriye gufasha muri sudani y'umanuko kuko ngo n'uburundi bwarafashije somaliya kubungabunga umutekano kandi bwari mu bibazo vy'umutekano muke inteko za onu ibihumbi cumi n'indwi ziri muri sudani y'umanuko zijeje gukingira abanyagihugu guca umuhora imfashanyo zicamwo hamwe no gutohoza abahungabanya agateka kazina muntu radiyo ijugu amerika isamira na washington ndetse mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi ho turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero mirongo ine na zitanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine na rimwe ku mugoroba kugira ngo mutwumve kuri short waves muca muja kuri cumi n'icenda na mirongo ibiri na kabiri ahandi mushaka kumva ijugu amerika ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com na facebook voa radiyo yacu ikiganiro iwanyu mu ntara muracumva atankomanzi kuri mwe mutwumva muri muri uganda
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi bacu nyuma y'iminsi yaramaze ariko yivuza muri leta z'ubumwe za amerika umushingamateka atavuga rumwe na leta ya uganda bobi wine kuri uno wa kane yashitse mu gihugu ciwe turaca ariko turarondera mugenzi wacu muri uganda ignatius bahize kugira ngo atubwire ibindi kuri iyo nkuru ariko mu kurindira yuko agaruka ku murongo twari tumufise aratujana tubanze tunyarukire igihanga ni mu ntara ya bubanza aho ubukene bw'amazi bushobora kuba intandaro y'ingorane zikomeye hagati y'abubakanye hamwe ni mu gihe abakenyezi barara amajoro bayateramiye ku mabomba ahandi naho ntibarangure amabanga yabubatse ku kubura ayo bakoresha isuku ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu ibubanza diane ndonse uyu munsi nta mugore akirana n'umugabo aba ari bo bose barara barahiga amazi uko biriko biragenda kose ingorane ziherezwa kuba abatware bo mu kigwati c'amahoro kiri ku mutumba wa kagwema yo muri komine ya gihanga bavuga ko ingorane z'amagara co kimwe n'izo mu ngo zishobora kwibonekeza ku bwinshi bivuye ku bukene bw'amazi buharangwa abakenyezi batwiganira ko ijoro rigeze hagati ariho bashobora kuronkayo bavoma uyu ni umwe muri bo atuyagira ingene yitegura bugorovye kugira ngo ashobore kuyararira iyo bwije umwana ahasigaye nk'igikombe ca ndamwoza kugira asinzire siga aryamye ngende guhiga ayo mazi za saa tanu z'ijoro wewe ntusinzira nza gusinzira ndayazanye hari aho nshika ngaha nka saa indwi cyangwa saa munani bivana n'abantu ndahasanze imbere yo kugenda ntuburaryama kugeza izo saa tanu z'ijoro mba nabanje kuryama gato yerega nabone saa tatu ugiye ntiboyakugurura cyangwa saa yine ni mpaka saa tanu mugwiriye niho babugururira bibaye ngombwa batwara ivyo bifuka bakaba bararyamye ku ibombo mu kuyarindira umuntu aja ajana ibikombe bibiri kugira izo saa tanu hamwe abantu bakiri benshi ucuba uraryamye ku ibombo kugira ubanze wifuke imbeho ntibiragutura cyangwa imibu none ntutinya ko umutekano washobora kubangamirwa oya tugenda turi benshi barya abagore bose turavugana tukavyuka ijoro imbonerakure ziratureka zibonye dufise amabido nta na kimwe abashinga nta ntibabaherekeza kandi baca badusigaranira abana rega imbeho iba ari nyinshi nagira nibo baja kuvoma kubera bari mw'ijoro hama namwe mugasigarana abana ah uyo mugabo woma wamwibundi niyeme atuma kubwa ati siga uyo mwana unyaruke akazi k'umucoko abagabo birigwamwo niyo siguro batanga yo kutaja kuvoma ayo mazi mu kibanza c'abakenyezi babo ni ukuvuga ko twebwe abagabo tuba twarushe umuntu aba yiriwe kurondera rasiyo urumva rero kongera kubyuka saa sita wiriwe iyo ariwe wiriwe gusatura amatafari cyangwa wiriwe guca itashe y'ibihumbi bibiri kugira rero ngo ushike ngo uce wongera mu ijoro urara ijoro urumva n'ayandi cyangwa ugasanga wagiye mu miceri kuraba utwo umuntu uko wogaburira abo bana nyine mu muryango urumva amazi aca yiranje umukenyezi akaba araza kuyavoma kandi nawe urumva nturyama amaze kugenda umwana abyutse uca usigara nawe urahendagiza umwana uca ubyuka cyangwa ukamusangayo nyine uretse uku kudatekana igihe cy'ijoro kubera aya mazi ku mutumba wa kagwema nk'abo ku mutumba wa rugunga nabo bayarondera igihe cy'umurango iyo atabonetse bavuga ko bibabera intambamyi yo kurangura amabanga y'abubatse uwo munsi ayo mazi yabuze byo kubagera umukenyezi uwo mwanya urabyihangana kuko nta mazi aba yabonetse umva haba hari isuku rikedayeri bivanye n'ukuntu ku kazi uba wiriwe ko nawe ku kandi kazi bigatuma rero uwo munsi bidashoboka abajejwe gukwiragiza amazi mu mitumba ku rwego rw'intara ya bubanza basigura ko ubwo bukene bwayo buva ku banyagihugu abanyagihugu bayonona mu gutobora imiringoti ibintu bikunyurwa n'uko amazi asanzwe ari make mu masoko yayo gutyo ntashike aho yategerezwa gushika nko mu kigwati c'amahoro kiri mu kagwema nubwo abanyagihugu bo ku mutumba wa rugunga amazi atangura gushikira ko batemera ko aribo bayonona barashima uko gutoboka kw'imiringoti kuko nabo basanzwe bayakenye uyu n'umwe dusanze ariko aravoma mu kanogo bimvye aho amazi yatobokeye kuba yarapasutse n'ukuri turabishima kubera aho wonywa ayo mara kigomba wotuma unywa ayo onya kuri bovuga ati reka natwe tubahereze amazi nk'uko twahereje abandi ni ukuri natwe byo tunezera kubera natwe turi abenegihugu umukuru w'ikigwati c'amahoro ca kagwema ya kabiri nzisabira jacques asaba leta n'amashirahamwe yafashije kugira baronke amazi gukora ibishoboka kugira ngo ashobore kubashikira vuba twasaba rero yuko amazi yosubira kuboneka nk'uko bari badurekekanirije nimba bidakunda dusaba leta yuko amazi batubwiye yuko azozanana ku muyebe yobandanyaza kuko nk'uko babitubwiye ko ari azomara ubukene abanyakagwema gihanga twosaba yuko ayo mazi yose yoshika hama ingorane dufise ngaha mu kagwema muri viraje mu kigwati c'amahoro izo ngorane zoca zihera uyu mutware avuga ko muri ico kigwati ubwoba ari bwinshi ko ingwara ziturutse ku isuku rike nka korera bareha mu minsi ya vuba kukaba nkako ni uko buri mwaka iyo ngwara yama yabafashe mu ntara ya bubanza diane ndonse ijwi rya amerika diane ndonse arakenuye mugenzi wacu ignatius bahizi turi kumwe ku murongo wa telefone kugira ngo atubwire ivyerekeye itahuka ry'umushingamateka atavuga rumwe na leta ya uganda bobi wine yaratahutse amaze iminsi ariko yivuriza ngaha muri amerika ignatius amahoro ngaho uganda
amahoro ndabumva neza muraho neza yego bimeze gute icuka kimeze gute bobi wine yashitse sangapi yategerewe n'abangana gute
icyo nokubwira ni uko bobi wine hamaze hashize nk'amasaha abiri ageze mu gihugu ariko akigera ku kibuga cy'indege ntabwo yemerewe no kurenga ku muryango w'indege ngo ace mu buryo busanzwe abagenzi bacamo kugira ngo n'ibitabo byabo by'inzira byakirwe bakomeze ku buryo yafatiwe ku muryango w'indege n'abapolisi n'abasirikare bagahita bamushyira mu modoka y'igipolisi bakamujyana ahantu abantu batamenye ariko amakuru tumaze kumenya ni uko ngo yajyanywe ku kigo cya polisi ahantu hafi n'aho atuye akaba ariho bamushyize ubu ngubu ariko mu by'ukuri abantu benshi bari baraye biteguye kujya kumwakira ariko ntibyashobotse kuko kuva mu ijoro ryakeye uno munsi igipolisi n'igisirikare cyageze ku mihanda hari abapolisi benshi benshi cyane n'abasirikare nanubu bakiri ku mihanda n'imbunda za rutura imodoka za gisirikare iza polisi zishinzwe guhosha imyigaragambyo ku buryo umuhanda uva mu mujyi ujya ku kibuga cya intebe ubugenzurwa n'igipolisi n'abasirikare gusa nta muntu n'umwe bemerewe kugira ngo abe yasohoka ndetse n'abajaga ku kibuga bashaka gufata indege bemererwa kugenda ariko bamaze kwerekana yuko bagiye gufata indege n'ababaherekezaga ntibamemerera gukomeza kubaherekeza hama ejo bobi wine aho yari amsterdam imbere y'uko aza yari yatangaje ku rubuga rwiwe rwa twitter havuga y'uko yari munsi amakuru y'uko polisi iza kubuza abo bose baza kuza kumutegera atari umuryango wiwe kumuhana hari amakuru aronse y'uko abo babujijwe bahavuye baja nko kumuhana iwe kumusanganira canke
iwe mu rugo abantu benshi bahazindukiye abasore inkumi abantu benshi cyane bamushyigikiye bakondora imihanda igana iwe mu rugo ariko nubwo polisi yari yavuze ngo abamwegereye ab'umuryango we bari buze kuja kumwakira ku kibuga cy'indege ntabwo bemerewe ku buryo n'abanyamakuru bose babyutse bashaka kuhagera bose bafashwe bamwe bagafungwa abandi bakaka ibikoresho byabo nta muntu wemererwa kwegera ikibuga cy'indege afite kamera nk'umunyamakuru afite igikoresho cyose cy'itangazamakuru ndetse n'umuryango wa bobi wine nka murumuna we yageze ku kibuga bahita bamufunga ku buryo ibyo na polisi yari yavuze ko umuryango uja kumwakira nabyo ntabwo babyemeye nta muntu wageze ahegera ku kibuga cy'indege ni abapolisi gusa bari bahari bamwakire uwo murumuna we yapfunzwe n'ubu niyagipfa aracafunzwe canke yahavuye atezurigwe
ntibara ntituramenya amakuru niba yarekuwe kuko n'abanyamakuru benshi bafunzwe muri iki gitondo n'abari baraye entebe kugira ngo bazindukire ku kibuga bose bafashwe nta n'umwe twari twamenya ko yoba yarekuwe bahizi muri make utwibutse ibya bobi wine byifashe gute yaje kwivuza muri amerika bigenze gute hamarondegwa n'ubutungane kubera iki ibyaha yagirizwa n'ubutungane bwa uganda ni kubera iki ni ibyaha ibi byose byatewe n'amatora yari ari mu majyaruguru y'igihugu aho leta imushinja ngo ko yakanguriye imbaga kugira ngo batere amabuye imodoka y'umukuru w'igihugu igisirikare kigahita kimufata akavuga ko cyamuhohoteye kikamukorera ibikorwa by'iyicarubozo bityo byatumye aza kwivuriza hanze ndetse aho tuvuga akurikiranwa n'ubutabera ngo kuko leta yamushyizeho icyaha cyo gushaka kugambanira ubutegetsi we n'abandi bagenzi bashinga amategeko batatu hamwe n'abandi bagiye bashika kuri mirongo itatu ibyo byose nibyo byaturutseho nyirabaye nyirabayazana kugira ngo aze kwivurizaho muri amerika kandi aho muri amerika nyine hagize ibikorwa byinshi birimo kuvugira kuvugana n'abanyamakuru nabyo leta hano yaje kwamagana ndetse n'igihe yashatse kuvugira ku mateleviziyo muri amerika nko kuri voice of america leta hano yakuyeho amashanyarazi mu gihugu cyose kugira ngo abantu batari urakoze kubikurikira cyane so rwose urumva ko Mhm.
ari ikibazo gikomeye kuri ku butegetsi na politiki ya bobi wine urakoze cyane rwose wandanye ukurikirana iyo nkuru ignatius bahizi turaza kwigaruka ku makuru yacu arambuye gusa tukanabamenyesha yuko bitaramenyekana ryari mushingamateka bobi wine yamenyekanye nk'umuririmbyi azosubira kuburana kuri ivyo vyaha vyose mugenzi wacu bahizi atubwiye yagirizwa azobunana yidegemvya vyo birazwi ni nyuma yaho yemereye kuzoriha kuriha ingwati asabwa bakunzi b'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwotwumvira kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nari nabiciye ku masonga nkitangura umuyobozi yashinzwe impunzi z'abarundi muri rcr ku rwego rw'akarere ka afurika y'uburasirazuba madame catherine wisnen ari kugendera impunzi z'abarundi zahungiye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ejo kwa gatatu yagiranye ibiganiro n'abaserukira impunzi z'abarundi zo mu ikambi yo mu rusenda aho ivyo biganiro vyibanze cane ku buzima izo mpunzi zibayemo inkuru irambuye na mugenzi wacu vedaste ngabo muri uru ruzinduko umuyobozi uhagarariye hsr ku rwego rwa afurika y'uburasirazuba ari gukorera mu nkambi z'impunzi z'abarundi za rusenda na murongwe atangaza yuko uru rugendo rwiwe rugamije kureba imibereho y'impunzi z'abarundi zibayemo ndetse n'abaturage b'abakongomani bazakiriye ubwo yari mu nkambi yo mu rusenda iri muri teritwari ya fizi kuri uyu wa gatatu yagiranye ibiganiro n'abahagarariye impunzi z'abarundi ndetse n'abayobozi b'abakongomani batuye muri segiteri ya tanganyika aho ibi biganiro byagarutse ku bibazo impunzi z'abarundi zigenda zihura nabyo nibizi faustin aserukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu rusenda Eh, twahereye ku imvura igiye kugwa twatangiye dusaba eh, amahema amahema kugira batwubakire inzu zacu kuko imvura igiye kugwa ibintu byacu byoza binyagirwa eh, duca turagenda ku bijanye eh, n'ifungurwa ingene dufungura hano mu nkambi turerekana yuko idolari cumi na zibiri baduhereza ari nke eh, n'ahari nke eh, dusaba ko botwongereza ifungurwa baca bagira ko baduhereza n'itariki tuzoza dupokerera ko zijya fungurwa Eh, twongera tugaruka ku bukene butandukanye hano mu nkambi n'ingene bavuga ko turi muri autonomisation canke kuvuga kwironderera ingene dushobora kwibeshaho Eh, twaciye tubasaba yuko ibyo byo kwirondera ingene dushobora kwibera kwibeshaho bitoza biba ku bantu bamwe gusa ahubwo boraba ingene bizoba no ku bantu bose dutunze mu nkambi kugira baronswe imitahe barondera ingene bashobora kuza barikorera udukorwa twabo Eh, tuca tugaruka ku kibazo c'abanyeshure dushimira amashure yabyifashemo neza mu mwaka uheze eh, amashirahamwe eh, nka Pax Chris na Action Aids ubwabo hariyo twibagiwe nayo nyene ari ngirakamaro ariyo yo World Child eh, tubasaba yuko bogira inguvu kuzo bakoresheje kuba ku mwaka uheze kugira abana baronke eh, eh, baronke inyigisho nziza eh, bagira ko banakurikirana barabe neza yuko burya bufaranga abarimu bakunda gusaba abanyeshure ko budashobora kuzana ingorane zo gutuma abana bacu baba ibirara batariko baja kwayo mashure madamu catherine wisne atangaza yuko basanze impunzi z'abarundi zifite ibibazo bikomeye muri kongo biterwa n'ikibazo cy'imfashanyo ishyirahamwe rya seri rifite ku mpunzi z'abarundi kuko mu bitaro izi mpunzi zihabwa imiti idahagije kandi hari abanyeshuri batagana ishuri ndetse n'ibifungurwa bikeya mu miryango ariko basezeranye yuko bagiye gukora ubuvugizi ku baterankunga n'abandi bafatanyabikorwa ba seri impunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu rusenda zivuga yuko hari icyizere uru ruzinduko rw'uyu muyobozi wa seri ku rwego rwa afurika y'uburasirazuba rubasigiye mu gukemura bimwe mu bibazo byugarije izi mpunzi z'abarundi twebwe icyo twiyumvira kubera turinze tubona umutegetsi twiyumvira ko bizohava bihinduka ku kijyanye n'agafungurwa baduha baraduhereza idolari cumi n'imwe ariko izo dolari cumi n'imwe turabona n'icyo zizodufasha ntitwambike umwana natwe ntitwiyambitse isabune baduhereza ntacyo zitumarira ntituzokuramo isabune ntituzokuramo inkwi n'ibi bizuku baduhaye ntabwo zibitumarira ntibyaka
dushaka atwongera amahera n'injya ni nkeya ntitumaze ukwezi idolari cumi n'imwe ntitumaze ukwezi niba uri buri dati batuma dusubiza kwa zijya cumi na zitanu nyuma y'uru ruzinduko uyu muyobozi yakoreye mu nkambi yo mu rusenda kuri uyu wa kane aragenderera inkambi yo murongo irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi bitandatu mu rwego naho rwo kureba ubuzima izi mpunzi z'imurongo zibayemo vedasengabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda ho mu ntara ya kivu y'amajyepfo muri mutenderi naho mu ikambi iri muri tanzaniya ibarizwamo abarundi abageze mu zabukuru baraye baronkejwe ibikoresho bitandukanye bibafasha ibindi ku ino nkuru na james jovin ijwi rya amerika ryatembereye zone y'indwi n'umunani mu nkambi ya mutenderi aho ishyirahamwe helpage rikorera mu gisata cyo gufasha abageze mu zabukuru n'abireranya abana ryari ko ritanga izo mfashanyo ibyo bikoresho harimo amasufuriya indobo ibirago imisegetera hamwe n'uburingiti abatama abatamakazi hamwe n'abapfakazi bireranya abana bagera amajana ane na mirongo itanu bose hamwe nibo baronkejwe izo mfashanyo bamwe mu bahaye ikiganiro ijwi rya amerika twasanze banezerewe bashimiye ishyirahamwe helpage kubona ritanga izo mfashanyo mu gihe hari hacikiringo cy'umwaka wose izo mpunzi zitaronswa imfashanyo jene ukuri kubwo nuba narose ivyo vyombo ndabishimiye imana kabisa ahubwo iragahora bigiye kugufasha gute mana biramfashije cyane rwose nari nkenye ahubwo barasubirayo barabe ahavuye ivyo bindi ko hova n'ibindi baguhaye iki niki bampaye i- ipuguru irimwo amas- amasafuriya bampa akarago bampa n'uburengeti n'akadobo n'umusegetera iherepeji twayishimiye ku byo yaduhaye mugarashe kugarukira abana dufise tureze kuko abana b'abahungu barabarenganye kuko nyabana b'abahungu bagera gu- gufasha bagahumuriza abakobwa ngo bo twarinda abahungu nabo mugo hariho ikintu ba- babarenganije kw'abahungu abahungu Icyayi.
cumenga ntibahunze kuko ari umunyeshuri ategerezwa nawe yategereza kuronka akadobo azomesuriramo none nk'akadobo ndakarosa ari kamwe ubona two gasangira a- agiye kumesa nanjye nkamesa naho biri uko hari abaca babidandaza kubera impamvu zitandukanye uyu asaba abahawe izo mfashanyo kwikubita agashi bakareka kugurisha ibyo bahawe ahubwo bakabikoresha nk'uko bigenewe enda yenda bikenye rwose ko mva kuva nshikanga muri iyi nkambi nta n'icyo mbona kimwe ndari bwaronke aho nyine ho duhagaze urabona yuko bariko barabidandaza nikiyo uhanura abo baca babidandaza kandi babikeneye mu ngo zabo abo ndabahanura kweri ntibikebuke bikubita agashi barabe kuko hariho benshi babikenye mbwa hari igihe usanga afise nk'ingorane kanaka aba agomba kwifashisha ikindi izo mpunzi zasabye amashyirahamwe kubandanya gutanga imfashanyo twese abasaba n'ubizo twongera ibindi kuko ntacyo tu- tu- tubona twirengeje kandi yongere no mu by'injyana nayo nyine yongere ko ibindi nayo nyine baze baradufasha amashyirahamwe yose adufashe ahubwo rishishikare ryibuka impunzi n'abatashoboye kubironka bo barabira kumwe nabo nyene boshobora kuronka umuvugirizi w'ishyirahamwe helpage rikorera mu gisata cyo gufasha abageze mu zabukuru n'abireranya abana mu nkambi ya mtenderi bwana nyagori baraka wavuganye n'ijwi rya amerika yasabye impunzi kutagurisha ibyo zihawe kubera haciye iminsi mike zica zidoga ngo ntizifashwe n'amashyirahamwe Ah, kama unavyoona hapa tumemaliza kuwapa hawa wakimbizi mashuka pamoja na masufuria ya kutumia nyumbani.
nk'uko mubibona ngaha tumaze gutanga ibikoresho ku bageze mu zabukuru hamwe n'abapfakazi bireranya abana ariko barakunze kubigurisha ibyo bahawe hama bakabanza kwidoga yuko amashyirahamwe atabafasha kubera atacyo baba birengeje ariko dusaba yuko batobigurisha kugira bibafashe mu buzima bwo mu buhungiro kubera urabona nk'ubu tubahaye uburingiti ariko hari abaca babudandaza kandi ubona yuko turimo turajya mu gihe cy'urushana imvura ziriko zirabanza kugwa hazoba imbeho hanyuma bakabanza kwidoga yuko badafashwa n'amashyirahamwe niyo mpamvu rero dusaba yuko batodandaza ibyo baronkejwe kugira bibafashe mu buzima yao na bw'umuntu hasa tunapoelekea katika msimu huu wa mvua ah, mashuka hayo na blanketi yanaweza yakawa msaada kwao.
bwana baraka yavuze yuko uwo mugambi uzoca ubandaniriza mu nkambi za nduta na nyarugusu aho abagera amajana indwi na mirongo itandatu bazoronswa ibyo bikoresho mu nkambi ya mutenderi iri mu burengerazuba bw'igihugu cya tanzania james jovini ijwi rya amerika mu kanya duca ducisha amaso ku mbuga ngurukanabumenyi
ca bijya biga biranuganuga ko ari byo reka n'ibihu ngo nibihuha kandi nabyisomeye ndakubwiye ko atari byo nibyo nibyo reka si byo ehe dupinge ehe dupinge utanga iki ntemupinga mupingiye wumviriza ijwi rya amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
uno munsi rero inkuru iri kwiracanacana ko ku mbuga ngurukanabumenyi yanacanacanye ko no mu ndwi iheze iragaruka ku kiyaga tanganyika mu gihugu c'u burundi cahinduye ibara kigasa n'urwatsi rubisi mu ndwi iheze amajambo ni menshi bamwe bemeza yuko indagara zigiye kwisesa menyesha amakuru y'ijwi rya amerika diane ndonse yacishije amaso ku mbuga ngurukanabumenyi yongera anavugana n'abakurikiranira hagufi vy'ikiyaga tanganyika reka aje ku muriri w'ino nkuru inyuma y'umunsi umwe gusa ikiyaga tanganyika gihindutse ibara kigasa n'urwatsi rubisi hari amasanamu yaciye atangura guhererekanywa yerekana amato hamwe n'indobo nyinshi zipaka indagara ziri iruhande y'ikiyaga n'izindi nyinshi zanikiye imusozi iruhande hari abantu benshi bashengereye umwe mu batangaje ayo masanamu ku rubuga rwa facebook yanditse avuga ko indagara zabonetse ku bwinshi kubera uko guhinduka ibara kw'ikiyaga hari n'uwongeye ko ireresi rivuga ko imana yari yarabivuze ibicishije mu kanwa k'umupasitori tutarinze kuvuga izina niko kuba bamwe baciye batangura kwikora mu gahogo bahimbaza imana n'indirimbo zirimo amashimwe n'umunezero mwinshi ko yakoze ibitangaza by'imboneka rimwe abandi batari bake bayitazira mu majambo banditse bavuga bati pasita urabona bimwe mwatubwira ko byashitse ko indagara hazogeraho tuzisanga ziyanitse ku misozi ngivyo vyabaye aho mu gatumba amazi yahindutse indagara zica zirimena ku musozi ndetse no ku myeha yose zabonetse uhezagirwe ugume mu mavuta ibyo uvumereye biraba uwundi ati jewe ndumiwe nibatubwire neza uko byagenze hari n'uyu yabaye umwishyura ati erega afise imana imukoresha uyu nawe acagira ati amen ibyo yabivuze ndabyiyumvira ndabihamya pe mwijuru hari imana ihishura amabanga n'ukuri uyu nawe yanditse asa n'ubakekeza kuri ibyo ati ubwo rero nimwitegure n'inzahabu zigira ziboneke hose mu gihugu hehehehe murakiza ubukene tugarukirize kuri uyu yanditse agira ati aha imana yashatse kwerekana ko tugifise umwidegembyo erega arabira kuri arya amatara yo mu ibarabara agenga uruja n'uruza murabona ko ubu yatanguye kutwereka ibara risa n'urwatsi rubisi hanyuma hazoza irisa n'umucungwe kuri ayo mazi y'ikiyaga aho rero muzoce mumenya ko iri kirabagabisha hazoba hasigaye umwanya isase tukabona ikiyaga cyacitse amaraso gisigaye gitukura basha aho rero agashavu k'imana kazoca kigaragaza mwiyubare hakibona aha rero nubwo ibyo byose byavuzwe uku igitangaje ni uko umunsi ikiyaga gihinduka ibara rigasa n'urwatsi rubisi umuhinga yanonosoye ibijyanye n'amazi atemba hejuru no mu kuzimu gaspar ntakimazi yari yavuze ko byaba byibonekeje buri mwaka anasigura n'icyo bivako ntibibatangaze ni heza byari bihasanzwe rwose byaba byacitse imyaka yose mu mpera y'iki mu mpera z'ukwezi kw'icenda ni ukuvuga ko imiyaga yo kutanganyika hari igihe isuguma amazi yo hejuru mu tanganyika akayasuguma bitangura hajya mu ntango z'ici abantu b'abarobyi barabizi ko mu kwezi kw'indwi bari kuyitangura ko nukuroba bigoye ko imiyaga ari myinshi rwose hama ihagaze iyo amazi yose yaduze ruguru mu buraruko bwa tanganyika yabaye menshi imiyaga ihagaze aya mazi yo hejuru amera ntasubira mu manuko mugabo acasubira mu kibanza cayo amazi avuye mu kuzimu aha rero iwacu byaba byashize muri igihe amazi yo mu kuzimu yo mu tanganyika niyo aduga hejuru kubwo iterambere ryo guhanahana amakuru ku mbuga zitandukanye niyo siguro y'uko uyu mwaka bisa n'aho abantu babibonye ubwa mbere maze bakabibonaho igitangaza kidasanzwe bagerageza kuronderera insiguro mu mana ku bijyanye n'igwirirana ry'indagara ku bwa nyandwije ha arongoye umugwi w'abahinga ujejwe kuraba umutekano w'urujya n'uruza ku biyaga byo mu gihugu asigura ko atagitangaza namba kirimwo ajya amazi yahindutse amafi n'indagara bimaze igihe byarabonetse rero abahinga barabisiguye bijyana ibijyanye n'ibyo bita ibinyabuzima biba mu biyaga byatuze hejuru kubera ubushuhe n'imiyaga byatumye biduka rero amafi nayo agaca bikurikira kugira bifungure abarobyi nabo bagaca batora amafi hafi ariko ahanini ni ibikorwa byakozwe byo gukingira ikiyaga byo gusigurira abakoresha ikiyaga abarobyi abajeje intwaro n'umutekano kugira ngo bakingire ibiyaga byabo biri mu gihugu bitandukanye abandanya avuga ko kuvaho uwo mugwi arongoye ugiyeho haraheze umwaka amezi y'inyuma y'ici indagara ziboneka ku bwinshi kukaba nkako nubwo hari abavuze ko ari igitangaza cy'akataraboneka ibiciro ku masoko ntibyahindutse nk'uko bisanzwe iyo zabonetse ikiro cyazo kigurwa amafaranga ibihumbi cumi na bitandatu avuye ku bihumbi mirongo itatu na bitanu igihe zakenye mu bihora bituma ahanini ziboneka umuyobozi mukuru w'igisata cya leta kijejwe gutunganya ingendo zo mu kiyaga gerard nyandwi asigura ko ari ibikorwa bakora byo kubuza abarobyi kuzihonya ahanini biciye mu kuroba utudagara tukiri duto duto utwo bita umugara ni mu gihe ikiro kimwe cyatwo kivamwo itoni n'igice y'amafi akuze mu mezi atandatu gusa i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika Diane Ndonse no kuri duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi Diane nahazuye mwari kumwe kuri mikro Innocent Kimenyi hamwe na Engineer Justin mu buhinga bw'ivyuma twemi tubifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu tuzongere ejo nk'aho twahereye